back welcome back my people you're welcome back to this channel yes so una go dey shock to see this uh, video again yes so hmm, update on uh, naomi and toby phil um, i say naomi ashley jare our alpha female and toby phillips beef in fact the truth has finally come out oh the truth don come out say na ashley na dey always find trouble with this parking space yes so see na so she follow queen naomi drag parking space drag drag drag drag parking space in fact eh, hmm, before queen naomi come leave parking space for her una know say that one no get eh strength for problem queen naomi you no just like problem at all you want it eh oh, yeah. you can have it don't worry about me and the rest na that kind of person na she be she no get uh, time say one person do one thing one person no do one thing no if you can man if she can manage she go tell you say abeg abeg abeg don't worry i no get strength i no get um, issues with this person or with this thing so you can have it na so she take follow the queen drag parking space get am o now na another queen don come hmm. in this life eh this life is really like a forest according to one of my friend he says either you are a tree or you are an animal in fact eh you think say you don do something you don relax no nothing dey dey do They relax again for this life anything wey you do they come back to you and in time of eh, queen naomi na so she they drag drag drag drag eh, parking space now na dem don marry another person come where they follow and drag drag parking space They call the former eh, victim and the rest then they land and slap to give a better factory setting slap say wetin dey work this one who this one be who be this guy who be this guy if you be alpha female you be alpha female for your ass, for your side for your chamber not before we where i day, eh no be small something o oh, my people no be small gbege o oh. na im dey happen in fact eh, people still dey talk about how the king dey marry marry cause he's expecting his seventh wife on the twenty-ninth of this month hey my people na wa na wa my people new wife dey come as e dey expect na so in fact eh, if una see the yeye wey nigerians dey use this man do for the for the internet life una go tire if una see the yeye wey dey dis man do for internet life mostly for tiktok i go show una one video of davido wey he take carry chioma wey the two of them take go see am in fact uh, the comment uh, was just the caption alone was was in fact uh, see am say davido get mind o e no even fear as he carry chioma go sit down near the man with all those packaging wey uh, chioma package He carry chioma go sit down near the man if you enter the comment section you go laugh tire my people you go laugh tire say this guy get mind o wey be say you know say the kind women wey be say eh Ooni oh, of Ife dey like all those influential women na you go carry Chioma go sit down near am what if he blink eye give Chioma Chioma tell you say you no wan follow you go house again in fact eh the thing just get as e take dey o e get as e take dey now na the king now dey e dey face all these ones for the internet life still e dey marry you you no just send anybody he's not lis ten ing to anybody this heartbreak wey oh, be say naomi serve am eh only god na know how many woman he go use to patch this heart yes so how many broken broken hearts now he wan use broken pieces hearts when he wan use to patch this uh, particular breakfast wey be say him chop anyway i still dey try uh, fix the issue between ashley and uh, Queen Ashley and Queen Toby Phillips. In fact, uh, Toby Phillips let her know say, Alaye come, look my face, look my face. If you know me before, you go know say, I no dey okay. Ashley Costello tell her say "Now she be the king mumu button. Na she be the king ride or die. Na she be the king ride uh, kini kan. Eh? Say we shall see we still dey dey see the matter o oh. we still dey on top this matter in fact eh dem don go call ifa chief priest come ifa priest make he come look wetin dey happen make he come settle matter because anything happen now na ifa priest dem dey call na so so swear and covenant na dem dey take and uh, oath i mean na blood oath na dem dey take for inside the palace so the matter just eh e get as e take dey e just tire me aside this one e no get any other thing wey dem dey do for the palace again na the old and covenant you know one thing for this life eh one thing for this life eh what goes around comes back around na so the life just dey if you dey do something to people you fit say eh you na you get sense pass na you wise pass you dey mark your territory hello you go soon dey inside one situation whereby na you go come be the other person another person go come dey tell you say eh dem dey mark territory dey get sense pass you and the rest yes this life get as e take dey This life get as e take dey when you dey one position don abuse it when you know yourself for for man heart don abuse it when this uh, ashley now dey follow queen naomi when the queen naomi wey e dey follow dey drag since now naomi don leave everything for her don move on like she moved on fully not be say she move her come dey go social media come dey wan drag people you say all those people wey be say dem go go relationship come out dem go say dem don move on so dem go dey come dey come drag themselves for internet dem never move on o oh. dem never move on in fact eh, e still dey pain dem e dey pepper dem say so last last i no end up with this person but uh, naomi as immediately she step out of the palace she elevated she move on immediately say make her she dey there dey follow people dey drag her parking lot make she make she dey do wetin make she dey elevate dey go buy house don travel out don meet with people don don meet with other kings things wey be say she no do while she was married to this man o na him she come dey do now even more na so life suppose be normally na so life suppose be normally if life knock you down on top one particular matter eh you rise up when you rise up you move it yes you keep moving when you rise like this you keep moving you no just sit down for one place say eh, life don knock me down oh the king ask me to go for where the king ask me to go where be say she talk so eh na only when i dey chop food when i dey do party all those guys things na with the see queen naomi queen naomi no send anymore i'm so happy for her that she's not feeling heartbroken she's not feeling uh, eh, kini kan over this one and her son is doing beautifully well in fact eh, there's another news oh, my people news they come say the king is taking more wives say even esabod don take form Iyabo Ojo is on the way Now, this Iyabo Ojo na him fear people because anything make Iyabo Ojo enter the palace it's over it is over for other queens everybody go go their palace last last anything make Iyabo Ojo enter the palace uh, everybody go go their palace last last because she's got no chill she no get chill at all eh you wan come go follow her uh, drag uh, parking space ha. Huh? in fact eh, the matter eh, just get as e dey people dey even dey talk say make eh, yabo Ojo enter the palace so that we go see the difference make she enter the palace so that the king go learn last last say you go gats try dey dey with one woman yes o oh. so, say make she enter in fact eh, we still dey on top o oh, eh, decoder still dey decode whether this woman dey really really really dey come the palace abi she just dey talk eh, eh. but Esabod Esabod say e don beg the king o oh, say na she na him remain èmi ló kàn èmi lọ́kàn ẹ gbé kínní wa no be small something Esabod dey fight for one space Iyabo Ojo dey fight for another space imagine the two of them say your your your husband dey marry one of the two or dey marry the two of them or dey date the two of them no need for you to dey hide again just dey there make dem see you say see ah i know you people may una dey live in harmony if not if you try anyhow you see anyhow if you zoom today we give it to you back to back na so the matter be o oh, my people no forget to like this video and subscribe to this channel yes o so, update still dey come on top this quarrel of uh, um, toby phillips and ashley yes o so na so the matter be make una no really forget to subscribe to this channel like this video and comment down below how you feel on this video that's all the matter be o oh. see you in my next video bye